hello my country people wonder they said shall never end my country people another side of this story don't land though. another side of this michael atagana the ceo of super tv another side of the story don't land Waiting that they try to talk now be say dem say now the wife na im plan this whole thing my people oh, i get my own opinion wetin i want to talk concerning this whole thing but before i go talk my own dis thing make i tell una the gist when just land our table The gist when land our table be say dem say dis michael ataga na wife wey dem dey call brenda say na brenda na im plan this whole thing i say like seriously for me o oh, something is not adding why i say something is not adding be say make i just continue see according to this story now dem say this. Eh, Michael Atang and her wife, eh, that, that is the super the, the CEO of this super TV, say he and his husband get quanta. Say so he want to divorce his husband and the husband not agree gree to divorce. So and in the date this Chidinma brother where dem they call Izu. I see the date this Chidinma brother, say so and he and this Chidinma brother they want to go dey jollificate, They want to marry they want to continue their relationship so he need to divorce his husband and his husband no gree for the divorce so he and the boyfriend wey be izu dey come plan am dey come say okay anytime wey be say um, Chidima and michael dem dey kerewa or dem dey do something make Chidima dey video the stuff una dey hear story so i con dey wonder say me i no believe this whole thing why i say i no believe this whole thing be say if story dey come out person go just dey reason the story very well if actually say this man no want to give this im wife divorce say the man the the wife want to leave am it's a simple if this woman want to kpai im husband see it's a very simple thing to do e no go hard am na to put otapiapia give this man this man go chop die e no dey eat im food how people go they talk say im plan me i no believe say im plan am the truth be that so make we continue with the gist that is my own opinion me i just feel say there is something to this man's eh, kpeme when he kpeme there is something to it and maybe they want to rob the wife now i dey feel say this in wife they innocent maybe somebody want to rob him because any wife wey no want im husband again a simple thing you know, e go do e go pack and load e go leave and the woman get the money now one hand e go take leave so This story no gel at all e no gel The chidinma na na na bad girl na na person wey be say e no good she don put her hand for so many things me i just dey feel say this man kpeme wey e kpeme fit be something wey be say dem set up from in office where im dey work or person wey be say here na dey contend with something person can never tell because una see all this sugar daddy wey be say una dey see so some of all this sugar daddy wey una dey see so the babe wey be say dem dey friend the babe wey dem dey friend dem get guy and their guy fit dey jealous we dey see like that yes Warri State we dey see like that and the guy fit dey jealous for say um, Chidinma dey friend im dey friend uh, this sugar daddy fit jealous dey fit carry out any something so the story now wey be say be say dem dey talk now be say this Chidinma brother dey kerewa michael eh, ataga na wife wey dem dey call brenda say two of dem dem dey kerewa say na she plan everything say he don tire for the man so he no want the man again and he want to go in separate way but the man no gree the divorce another thing wey we go find out be say if actually say this woman serve this uh, husband divorce uh, paper we go find out we go find out because according to the first story when he come out na this same woman na go meet dss tell say tell dem say im dey find im husband he never see im husband he never see im husband that is why i like all dis abroad if na abroad i swear the person wey dey do this thing I no go take anything dem go fish am out because this whole thing wey be so una dey see i just believe say no be only chidinma plan this thing This thing when e happen to this man no be something wey be say only chidinma plan how can how can a young girl of um, 21 years overpower this kind of man of, of, of uh, something even though self say two of them don high two of them dey high anybody wey be say high of death alone go make the person e go get power so me i feel say not be only chidinma na kpai this man Then connive kpai this man and the truth never come out and i no believe saying that the wife Now him plan this thing with him boyfriend i no believe so we never know how this thing go go unfold but as the story they come out we go they, we go they, we go they bring and come out so wetin dem talk now be say wen chidinma come he and this guy they come dey together They come dey They come high They come take banana. everything they come high But he bought the check by all the monkey tail dem take and finish they high so chidinma don already video the man finish But boku I dey hear this kind story o say as the video am finish chidinma don already dey sleep as e dey sleep the man come carry chidinma phone open am and i know say all this our android phone but even all this our phone dem dey get password so how the man because me if tori dey come out i go see the reason am in another way so how the man come take get chidinma password come open chidinma phone come dey check chidinma phone come see say chidinma um, video am wey be say dem dey kerewa together him call wake chidinma say chidinma um, why you dey video me chidinma come say come carry carry the phone for hand before you know fight come start before you know only chidinma come enter kitchen come aba the story no make sense o e no make sense at all only chidinma come enter uh, kitchen come carry knife come chook am the first one for neck come chook am the second one before you know e come chook am for im belle na so the man come let go chai This story no dey make sense at all and to show say no be brenda me i disagree say na brenda na send chidima. to show say no be brenda na send chidima. how e be say na chidima? now they dey say no be no be um, no be chidima na im withdraw the money say na izu cctv cctv dey show even for for for wetin dem dey call am for atm anybody wey be say e stand use atm take withdraw money na that person picture dey show so i no believe say na izu na withdraw that money na chidinma na withdraw the money because if na izu withdraw the money the the camera for capture izu so for chidinma to actually do this whole thing na be say di chidinma na criminal na she be she be ole she be big time olosho and big time ole one years old pikin twenty-one years old pikin when e still dey stay stay with him parents when i be twenty-one sef i never know my left from my, my right na the truth be that i no know nowadays children eh the way una dey fast no be small twenty-one years don dey take gbana dey take chepe dey ah ah why dey take train this pikin na dey ask ah who train am who be mama dey take gbana dey i not say some some children when they go school like this dem go turn tiger dem go turn another thing but wetin wetin so na the latest be dis so dem say na brenda na im plan am na im plan the whole thing but me i no believe this side of the story na lie because it's very very easy if a if a woman no want im husband again it's very very easy to for a woman to kpai im husband any woman any man wey be say e no fear im wife eh make that that man eh he go quick kpeme why i say so be say the woman fit buy uh, ota apiapia put for inside food for the man the man go chop finish e go let go nobody go know wetin wetin do, do do the man so if actually say the woman no want im husband again brenda no want her uh, uh, michael again say and im want to make sure say e comot for im life na simple thing dem dey do am e, how many women don even comot for their husband house wey be say dem no divorce legally everybody move their separate way the one be say that the freeze dey marry no be the matter still dey cut no be eh, that the freeze and the woman dem don born another children na very simple thing for the woman to do if you no want again and apart from that she get the money she get the money to hire the best lawyer to to to make sure say he divorce him husband that story no fly for me o oh, as far as i'm concerned that story say na the woman I plan this thing e no fly maybe na another way of setting the woman up again and una know say This woman na big madam for for nnpc na real satan na really enter this family o oh, satan satan really uh, tie wrapper come enter this family remember them. so may god just help us make we dey pray make all these barber people? make dem no see person because if they see person if they want to do people, eh, they go do person take see husband and wife now see the story where they dey satan really wear cover shoe wear eye glass tie wrapper sit down for this family Waiting. papa don't don't die now don't. They set mama up me i no believe say this woman This woman gets the money to hire the best lawyer to divorce this husband so all those story where they talk you no fly so my people now, this one I say make i bring come how I see this matter what are your opinion make you leave and for comment section make we continue our our our discussion there make we know how I feel about this whole thing. have a wonderful day in case you never subscribe to my channel abeg this is maureen gist tv subscribe and share sharing is allah in this uh, in this uh, platform to share this video is allah you can do that wholeheartedly have a wonderful day bye